murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwabonye butandukana ni thomas kamirindo basuhuza uyu munsi ni kuwa kabiri itariki ya makumyabiri na kane ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mu burundi turavugira kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice cyenda na mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu amakuru nta mwarimu wa kaminuza utazi icyongereza kinonosoye mu rwanda uyu ni minisitiri w'uburezi w'u rwanda eugene mutimura abashaka kwigisha kaminuza bazajya babanza gukora ikizami cy'icyongereza guhera umwaka utaha naho muri kenya abantu babiri ejo batangiye kuburana ibikorwa byo kugurisha abarundikazi mu bihugu by'abarabu ni ingingo z'ingenzi z'amakuru yo mu biyaga bigari inshuti zacu nk'uko mubimenyereye amakuru yo mu biyaga bigari araza nyuma y'amakuru yo hirya no hino ku isi aya mwayateguriwe kandi murayagezwaho na aloyizi bigirimana urakoze thomas kamini tuyahere mu gihugu cy'ibanyi abategetsi ba repubulika iharanira demokarasi ya kongo bamenyesha ko perezida joseph kabila atitaba inama y'iterambere ry'ibihugu byo mu bumanuko bwa afurika sadeke igamije kwihweza utwigoro leta irimwo two gutegura amatora no kubungabunga amahoro mu gihugu umutegetsi wa leta ya kongo yabwiye ijwi rya amerika ko kabila mu gishingo ciwe ashobora kurungika umushikiranganji we wa mbere bruno cibala muri iyo nama ibera i rwanda muri angola ku murwa mukuru wa angola kuri uyu munsi wa kabiri ariko ibiro vya perezida ntaco birashikiriza kuri iyo nama martin fayulu wo mu runani rasamblema ruhurikiyemwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi yabwiye ijwi rya amerika ko iyo nama ishobora gusaba perezida kabila gutanga ubutegetsi kugira igihugu gitunganye amatora mu mutekano atarimwo ishyirahamwe sadeke mwomenya ko ryuguruye ibiro mu ndwi iheze ikinshasa mu ntumbero yo gushyigikira ico gihugu mu gihe kiri mu myiteguro y'amatora kandi n'umutekano udashemeye abaforoma bashyika ku bihumbi cumi na bitandatu muri zimbabwe ejo kuwa mbere barasubiye ku mirimo yabo ni nyuma y'indwi bari bamaze mu myiyerekano yahungabanije ibikorwa mu bitaro muri icyo gihugu umushikiranganji wa zimbabwe ajejwe amagara y'abantu yavuze ko ibintu byasubiye mu buryo mu bitaro byose by'igihugu ihuriro ry'abaforoma muri zimbabwe bagiye hamwe mu myiyerekano yo guhagarika akazi aho basaba leta kubongera imishahara no koroherezwa muri amabarira mu buryo bakora ku mugabane wa amerika igipolisi muri canada carafashe umushoferi yagonze abantu bari ku maguru i toronto ejo ku munsi wa mbere uwo mushoferi rero yishe abantu icenda akomeretsa cumi na batandatu igipolisi nticatanze ibiranga uwo mushoferi icatumye akora ivyo ariko cavuze ko amatohoza ashobora kuba maremare kandi agoye umushikiranganji wa mbere wa Canada Justin Trudeau yavuze ko umutima wiwe wifatanije n'abashikiwe n'ivyo vyago kandi agashimira abahashitse ubwa mbere gutabara George Walter Bush yahoze ari perezida wa leta z'ubumwe za Amerika afise imyaka mirongo icenda n'ine y'amavuko yarinjiye ibitaro mu gisagara ca Houston ku munsi w'Imana ni nyuma yaho agiriye infection mu maraso ibyo byashikirijwe n'umuvugizi mu muryango wiwe Bush yatwaye Amerika ikiringo kimwe gusa kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'icenda gushika mirongo icenda na gatatu yagiye mu bitaro akatari gake mu myaka iheze aho, aho afise ibibazo byo mu mahaha no guhema neza ni nyuma kandi y'aho barbara bushe yahoze ari umutambukanyi wiwe nawe aheruka kwitaba imana ku itariki ya cumi n'indwi z'uku kwezi kwa kane turimwo bari babanye imyaka mirongo irindwi n'itatu hano muri amerika kandi umukuru w'igihugu cy'ubufaransa emmanuel macron ari mu rugendo rw'iminsi itatu muri iki gihugu ribaye irya mbere aza i washington kuva perezida donald trump agiye ku butegetsi aho abategetsi babiri baragiranira umubonano kuri uyu munsi wa kabiri kuwa gatatu naho ejo perezida macron yiteguriye kubonana n'abagize inama nshingamateka na nkenguzamateka ya leta z'ubumwe za amerika mu kiganiro kuri televiziyo fox news yaha muri amerika ku munsi w'imana perezida macron yavuze ko yiteguriye gusaba mugenzi we kudakura igihugu ciwe mu masezerano mpuzamakungu bafunditse mu mwaka w'igihumbi kimwe na cumi na gatanu hamwe n'igihugu ca irani ayo masezerano yerekeye umugambi wa irani wo guhingura ibirwanisho ruhonyanganda vya nikleyeri igihugu cya leta z'ubumwe za amerika na cyategetse imiryango y'abakozi bacu hamwe n'abandi bakozi kuva muri nicaragua ahamaze iminsi habera imyiyerekano y'urutavanako y'abanyepolitike imaze no guhitana ubuzima bw'abatari bake iyo myiyamamazo yatanguye inyuma y'aho mu ndwi iheze perezida wa nicaragua daniel ortega atangarije ko agiye kongereza amafaranga akura ku mishahara y'abakozi yo guha abaja mu zabukuru kandi ko amafaranga yo kubatekerera azogabanywa mu nyuma ku munsi w'imana yatangaje ko ahagaritse izo ngingo kandi ko adashobora kwemera ko biyangara mu gihugu ciwe abategetsi bavuze ku munsi wa gatanu ko abantu bashika cumi bamaze kwicwa muri iyo myiyerekano ariko abaharanira agateka ka muntu bavuga yuko ivyo bitigiri bishobora kuba birenga ivyo
aya yari amakuru yo hirya no hino ku isi muracyumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda maze rero umujye no ku rubuga rwacu rwa interineti wazitatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com naho murahasanga amakuru n'ibiganiro byacu noneho rero amakuru yo mu biyaga bigari mu rwanda avoka donati mutunzi wigeze kunganira leon mugesera mu mategeko yitabye imana aguye muri kasho ya polisi polisi ivuga ko yiyahuye eric bagira ubusa araduha iyi nkuru mu kiganiro ijwi rya amerika yagiranye na madame valentine ugira umpuhwe ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere atubwira ku rupfu rw'umugabo we metre dona mutunzi yatubwiye ko yarumenye mu masaha atatu z'igitondo zo kuri uyu wa mbere madamu ugira umpuhwe yatubwiye ko yahamagawe na telefone yo kuri sitasiyo ya polisi ndera mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali bamumenyesha ko umugabo we yiyahuye madamu ugira impuhwe yatubwiye ko yari amaze iminsi icumi atabona umugabo we kandi ko atarazi aho aherereye yavuze ko uyu munyamategeko wigeze kunganiraho leo mugesera mu manza za jenoside yabuze akimara kuvana abana be kwa muganga yatubwiye ko akimara kubura umugabo we yagejeje ikirego mu bugenzacyaha asaba ko bamufasha mu gushakisha umugabo we yavuze ko kuwa gatanu tariki ya cumi na gatatu z'uku kwezi kwa kane ku isaha ya saa sita aribwo yaherukaga kuvugana n'umugabo we kuri telefone nta byinshi yashatse kurenza kuri ibyo mperuka kuvugana nawe bwa nyuma kuwa gatanu saa sita kuwa gatanu w'iki cumi n'eshatu saa sita niba mbumva neza ntabwo mwari muzi aho aherereye
ntabwo kugeza mukizi yewe reka reka turebe turebe tonsi ibindi ibindi ni inama ni amadetaye maremare twashatse ku murongo wa telefone sini ya superintendent modeste mbabazi umuvugizi w'urwego rushinzwe iperereza ntiyitaba inshuro nyinshi twamuhamagaye ntiyanasubije ubutumwa bugufi twamwohereje kuri telefone kuri iyi nkuru twarimo dukurikirana gusa umuvugizi w'urwego rushinzwe iperereza atangariza ikinyamakuru igihe iby'uru rupfu rwa metere mutunzi yavuze ko yimanitse ari muri kasho ya polisi yagize ati twabyumvise twamenye ko ari umufungwa wafashwe mu ijoro ryo ku itariki ya cumi n'icyenda zishyira makumyabiri z'uku kwezi aregwa ibyaha by'urukozasoni bikoreshejwe ingufu mu gihe bari bakimukurikirana mu gitondo batubwira ko yimanitse ari muri kasho mbabazi yasobanuriye ikinyamakuru igihe ko metere mutunzi yiyahuye akoresheje kuvureri cyangwa se umwenda wo kwiyorosa umurambo wa metere mutunzi wajyanywe mu bitaro bya kacyiru nk'uko umugore we yabibwiye ijwi rya amerika kugira ngo abagenzacyaha bashinzwe kwegeranya ibimenyetso bakora akazi kabo metere julie kavaruganda uhagarariye urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko yabwiye ijwi rya amerika ko kugeza ubu bategereje raporo ya polisi nyuma yo gukora ikizamini cya autopsi ngo bamenye icyishe metere mutunzi ukuriye urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko mu rwanda avuga ko nyuma yo kubona ibyo bizamini aribwo bashobora kuzagira icyo batangaza ku rupfu rwa mugenzi wabo gusa nawe yemeje ko umuryango wa metere mutunzi wari waramenyesheje urugaga ko yaburiwe irengero bafatanya n'umuryango mu kumushaka icyakora kugeza ubu urupfu rwa metere mutunzi rwumvikana nk'uruteye urujijo rukomeye ukurikije ibitangazwa n'impande zombi akaba agira ubusa ijwi rya amerika i kigali
ijwi rya amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi rya amerika
muri kenya urukiko rwa milimani i nairobi rwaraye rutangiye urubanza rw'abantu baregwa kugurisha abarundikazi makumyabiri n'icyenda mu bihugu by'abarabu ni inkuru ya mugenzi wacu eloge wirika neza uri i nairobi uko ari mirongo ibiri n'icyenda bafatiwe mu nzu imwe y'i nairobi ahitwa parklands bafite imyaka iri hagati ya cumi n'indwi na mirongo ine turetse abigeme harimo n'abakenyezi bafise abana bamwe mu bakenyezi twaganiriye bavuga ko bahenzwe babwirwa ko bagiye kuronswa akazi basezerera ubukene mirongo ibiri na batandatu baturuka ku mugwa mukuru bujumbura babiri mu ntara ya bujumbura wundi umwe mu ntara ya muyinga mu buraruko bushira ubuseruko iyo nzu hari abari bayimazemo indwi zibiri zompi bakiza baje mu mico itandukanye umwe mu bakobwa bari bahamaze iminsi cumi n'ine yabwiye ijwi rya amerika ko mu mugwi bari bazananye bari cumi na babiri kandi ko bagenzi be cumi n'umwe bamaze kujanwa mu bihugu by'abarabu iyo bari bemerewe kuja kuronswa akazi abafashwe basigura ko umugabo w'umurundi yabazanye bamuzi ku izina rya jean marie gusa kandi ko ari we barondereye impapuro z'inzira uwundi mugabo w'umurundi yitwa sani bigirimana yatawe mu minwe n'igipolisi kijejwe amatohoza ca kenya ari kumwe nabo n'ubu aracafunzwe yari yafatanywe n'umwarabu afise akabira k'abakenya yitwa abdara ibrahim uwo yarekuwe kuri uyu wa mbere atanze ingwati y'umuriyoni w'amashiringi y'amakenya angana n'ibihumbi icumi vy'amadolari y'abanyamerika abo bagabo babiri bagiriza ubucuruzwa rw'abantu ukubafungira mu nzu hamwe n'ukubinjiza ku butaka bwa kenya hadakurikijwe amategeko no kugumya ivyangombwa vyabo bamwe mu bapolisi bajejwe amatohoza babwiye ijwi rya amerika y'uko abo bagabo babiri bavuze ko ivyangombwa vy'abo bakenyezi n'abigeme ubu biri mu gihugu ca tanzania prime mbarubukeye atwaye ishirahamwe onst we ton frere rigwanya urucuruzwa rw'abantu yahaye iganiro amenyeshamakuru i bujumbura asaba imiryango kuhakanurira tugomba dusaba imbere n'imiryango igerageze by'ukuri yitondere ibi byo gutanga abana babo bagenda hanze batabanje gutohoza ngo bamenye ibyo ari byo ko twe muri onst we ton frere tuvuga duti kenshi umuntu atwaye umwana hanze uwo banza ukamubaza uti ariko aje kumugusaba mu rugo ati uwo banza ukamubaza uti mbega abana bawe nabo baramaze gushikayo ku buryo nzobasangayo ko nitwumva igituma urwo rukundo rwaba ruriko ruraza mu barundi aho batwara abana b'abandi hanze kandi ababo batarashikayo urumva yuko by'ukuri aha turasaba abarundi by'ukuri baca ubwenge bareke guhendwa kuko by'ukuri abana b'abarundi n'abarundikazi barikora muri ubu bwanzu bw'abantu ku bwinshi kubera ubujuju kubera ukutamenya kubera ubukene n'amareta yo mu karere ka yasemba ari ubukeye hari ico yasaba twohimiriza twese ivyo bihugu mbere na leta y'uburundi ikadufasha guhimiriza ivyo bihugu bigize umuryango wa afurika y'ubuseruko kugira ngo vyose bihagurukire iki kibazo kuko nk'uko twabivuze turashobora kugihagurukira mu burundi gusa ariko u rwanda rutagihagurukiye tanzania ngo ihaguruke kenya ngo ihaguruke eh, somaliya ibihugu byose bigize umuryango wa afurika y'ubuseruko bidahagurutse ntaco vyocura twoca usanga ari inguvu zatacu ziriko ziracika nako mugabo tugasaba ko nk'uko twebwe mu mashirahamwe yigenga agwanya ubudandazo bw'abantu yo muri ibihugu twavuze yavuze afurika y'ubuseruko yahagurutse kugira by'ukuri ahagurukire icyo kibazo turasaba yuko rero n'abaturongoye ku rwego rw'igihugu muri ibihugu tuvamo amaleta yodufata mu mugongo yohaguruka nayo by'ukuri akadushigikira muri urwo rugamba abandi bigeme batandatu haheze indwi zibiri bafatiwe i nairobi bariko baja mu bihugu vy'abarabu nabo nyene nk'uko twabibwiwe n'abapolisi bo mu gisata c'amatohoza batatu bafungiwe mu gipolisi ca kirimani i nairobi mu gihe abandi bashizwe mu kibanza bakirindirijwe gusubizwa i bujumbura mu mwaka uheze ishirahamwe onst weton frere ryaharuye abigeme abakenyezi n'abana amajana atanu na mirongo ibiri n'indwi baroye kugurishwa ijana na mirongo itanu na batanu bagaruwe batarashikanwa iyo baja ku mwaka ku mwaka ibitigiri bitangwa n'amashyirahamwe agwanya urudandazwa rwa kiremwamuntu byerekana ko rwinjiza n'imiburiburi amamiliyaridi mirongo itatu n'abiri y'amadolari y'abanyamerika eroje burikaneza nayirobi ijwi rya amerika
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi rya amerika radiyo yanyu
mu rwanda abarimu ba kaminuza bagiye kujya babanza gukora ikizame cy'icyongereza mbere yo guhabwa umurimo asumita kaboyi araduha ibindi bisobanuro minisitiri w'uburezi eugene mutimura yabwira dijwi rya amerika ko iyi gahunda izatangira n'umwaka utaha uyu muyobozi avuga ko ubu barimo gutegura ibizakenerwa byose maze guhera umwaka utaha buri mwarimu wifuza kwigisha muri kaminuza azajya akora ikizamini cy'icyongereza mbere yo guhabwa uwo murimo wo kwigisha minisitiri w'uburezi avuga ko ibi biri muri gahunda yo kuzamura ireme ry'uburezi akazi kagahabwa ugashoboye koko mu mpera z'icyumweru gishize minisitiri w'uburezi yabigarutseho ubwo yari mu karere ka huye mu ntara y'amajyepfo mu biganiro yagiranye n'abayobozi ba za kaminuza icyemezo cya minisitiri w'uburezi nticyashyigikiwe n'abanyeshuri bamwe biga muri kaminuza hano mu mujyi wa kigali baganiriye n'ijwi rya amerika abanyeshuri bavuganye n'ijwi rya amerika basanga kwiga icyongereza byari bikwiye gushyirwamo imbaraga uhereye mu mashuri abanza no gukomeza mu mashuri yisumbuye kuko bo basanga muri kaminuza batajya kwigiramo indimi ubu ntabwo bavuga icyongereza ngo cyinshi muzakigira muri kaminuza nk'abanyeshuri bize mu masegonderi meza bavuga indimi neza ukabona nyine bo nta kibazo batera ubundi dupfira mu masegonderi mwarimu wa kaminuza ntabwo azaza kukwigisha gusoma icyongereza ntabwo azaza kwigisha ngo ngo bavuge iki ngiki cyakubwira no kuguha introduction ibindi ukabishaka izo mbaraga zo gukoresha ururimi muri mu burezi byagakwiye kujya muri segonderi cyangwa se muri pirimeri byaba byiza cyane bihereye muri pirimeri noneho abana bakazamuka bazi icyongereza noneho byagera no muri segonderi bikaba akarusho aba banyeshuri bakomeje gushimangira ko ubumenyi buke bafite mu rurimi rw'icyongereza nabo ubwabo babubona kandi bushingiye mu myigire bakuye hasi bamwe batunze agatoki abarimu bakuze babigisha mu kinyarwanda mu mashuri abanza kuko batazi icyongereza umunyeshuri umwe wiga muri kaminuza mu ishami ry'uburezi yampaye urugero rusa nk'urutangaje ashaka kugaragaza uburyo abanyeshuri bize nabi mu mashuri abanza bagira ikibazo cyo kumenya indimi harimo n'icyongereza iyo bageze muri kaminuza uyu munyeshuri yambwiye ko aherutse kujya kwigisha umwana wiga mu mashuri abanza mu mwaka wa gatanu ariko ambwira ko uwo mwana yiga mu ishuri ryiza ryigenga asobanura ko yaje gusanga kwigisha uwo mwana bitari gukunda kuko uwo munyeshuri wiga mu mashuri abanza yamurushaga ubumenyi hari umwana rwose ushobora kuba yiga mu wa gatandatu pirimeri ariko nkaba nta kompeta nawe wiga muri iniverisite bibaho pe yewe nagiye gukocinga umwana nyine yariga mu wa gatanu ego numva rwose bashoboye gukominikana n'umuntu ukajya umubwira ikintu ukumva arimo aracyumva ariko nyine twebwe twivukiriye mu byaro muki nyine uzamuka uko wakunda uzamuka urinda imbaraga nayini ukuzumboroka kugira ngo umagisimize amanota ariko ururimi gahunda ya minisiteri y'uburezi isaba abarimu ba kaminuza kubanza gukora ibizamini mbere yo kwigisha mu cyongereza ntibayisangiye na bamwe mu barezi abavuga ijwi rya amerika bemeza ko kuvuga ururimi neza ndetse no kurumenya bishaka ko uruhera mu mashuri abanza uyu mwarimu yigisha muri kaminuza y'u rwanda ishami ry'ubuvuzi ntekereza ko kuzatanga ikizami ku barimu cy'icyongereza atari cyo kizakemura ah, i- ireme ry'uburezi kurangiza umwana adashobora kuvuga imbere y'abantu bya- byahera hasi ku bwanjye byahera hasi kuko hano muri kaminuza haza mu myaka ine gusa ariko aba yaragize indi myaka itandatu muri pirimeri mbese na mbere yaho n'indi muri segonderi Iyo ya- iyo yapfiriye aho ngaho rero kugira ngo bikosorerwe hano muri kaminuza ntabwo byoroshye kuko igihe rero ururimi atarutangiriye hasi ngo rwige neza ntabwo muri kaminuza ariho rwagi- rwa- rwakosoreka minisiteri y'uburezi ivuga ko irimo gutegura neza iki gikorwa gishobora gutangira umwaka utaha nubwo kwikubitira ibizamini bizajya bihabwa abarimu ba kaminuza ariko minisitiri mutimura avuga ko ibizamini bizagera no ku barimu bigisha mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu burundi imvura nyinshi yateye imyuzure mu mazu arenga ijana na mirongo itanu muri zone ya buterere na kinama ni muri komini ntahangwa y'igisagara cya bujumbura evaristo nzikobanyanka yaduteguriye inkuru muri zone ya buterere iyi myuzure yabangamiye cyane karitsiye buterere ya kabiri b nk'uko bamwe mu baraye bahuye n'ibyago babwijwe rya amerika si imihana gusa yo ngaho ku buterere yatewe n'iyo myuzure yo ku mugoroba wo kuri w'imana amazu manini manini abikwamwo imiceri yatewe n'iyo myuzure abarimyi babika umwimbu wabo muri amahangare ntibagira ayo bacira n'ayo bamira mu gitondo cuno wa mbere ye wazanye umwimbu wawe ubonye uvuze ati abana bararonsa icyo barya bikaba bifuye niya mitahe tujya kugurana tunarangura mipunga tunagama tw'amafaranga abatuye amadeni y'amabanki itunganywa ribi ry'imiserege itwara amazi niyo ntandaro y'iyo myuzure yama yateye abo banyabuterere bagasaba igisata kijejwe gutunganya ibisagara kugira ico gikoze epfo hariya ku kaburimbo urabona ko amazi yuzura bize bagize ya kaburimbo je novuga ko atari bize bagize tiyo urumva amazi ava ruguru rero hose agacaca mw'iyo tiyo ya kaburimbi urumva pa posibure ya mazi yose rero agacabura aho yogiye muri nyagatiyo nyene kariya gatiyo kitwa kuko ari kaburimbi agaca zino rero agaca dushwaramwo rero ibize ni ndo cyane amazi ava hariya ni menshi aho asohokera ni hato nicyo gituma dutwaga iminsi yose aza ari menshi iyi bisi yo ngaba idukorere n'ahandi byo mudufashe butagoze iyi bisi ndana kumumura baraciye amabarabara inyuma ntibaciye imiferege urumva twebwe icyo dusaba leta bari kubanza mu gukora hariya hejuru bakabanza gukora inepfo kuko nta ugazura uruzi amazi ahagira n'iki atera a- akava ruguru sinzi n'abo bantu bize bagize ubwo buhinga vurema masumbuko amadi arongoye iyo karitiye ya buterere asabira imfashanyo abarongoye bahuye n'ivyago icyo twosaba icya mbere kwanza ni uko bugarukira kuri aba bantu bashikiwe n'ibi byago urabona biteye agahinda kubona aho umuntu yari ya- yashitse ku musaya ivyo byose byagiye n'amazi ubu icyo batekamo nacyo bafite nicyo baryamako nacyo bafite ubu byose ni ibyondo gusa bivuye mu mazu tukaba dusaba ko uyu muntu wowe wafite nk'ibintu ushobora gufashisha aba bantu bashikiwe n'ibi bintu kuyo bagarukirako no muri zone kinama ya komine ntahangwa ibintu ntivyari vyoroshe mu ijoro ryo kuri w'imana amwe mu mabarabara ntiyahita kuko yari yahindutse inzuzi mu gitondo cuno wa mbere abanyagihugu bari ko bakura ibyondo byabateye mu mazu ego hari ibintu byononekaye hari n'amazi amaze kuja mu mazu gatwara ibirato by'abana gafata impuzu zari ziri hamwe inzu ugasanga ni ibyondo gusa amarangi amashwagara ibiki hononekaye ibintu byinshi n'abantu batari mu mazu bagiye gufata amahoteli numva n'ingorane ikomeye ukuntu bariko barayikora rujya ruzi rwitwa gasenyi bakora bamanukana barukoze bagira kanalizasiyo hanyuma ubu rero bataraheza ibyo bikorwa byabo baca bacisha kuri yave n'ikinyami uruzi rwose ruca rucaho ku buryo babona n'abana bajya ba- bumvise bapfuye bacaho abantu bababona badashobora no kubarekipera kubera ruruzi rufise inguvu nyinshi cyane si mu gisagara ca bujumbura gusa hatewe n'imyuzure mw'ijoro ryo kuri uyu w'imana mu gisagara ca gihanga mu ntara ya bubanza imiryango mirongo itandatu n'itanu ntigiraho ikika umusaya kuko amazu yayo yasambuwe n'imyuzure yaturutse ku ruzi kajeke nk'uko vyemezwa na leopold ndayisaba musitanteri wa komine gihanga eka n'igice c'itongo ry'abapfuye ryo ku mpanda ryaratewe n'iyo myuzure kubera ibikorwa vyo gukora ibarabara rya bujumbura c'ibitoke uwo mutegetsi agasaba ishirahamwe ririko rikora iryo barabara gutunganya n'ingoga imiserege itwara amazi kugira ababa hafi y'iryo tongo ntibahandurire ingwara bujumbura evariste nzikobanya ijwi rya amerika inshuti zacu ubu noneho radiyo yanyu ijwi ry'amerika irabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika
igikorwa cy'inteko za oni cyo gucungera umutekano gisigaye kigoye cyane kurusha uko byari mu bihe bya mbere aho byari bijyanye na cyane cyane ku kugerageza gutandukanya imigwi yaba iriko iratana mu mitwe ubu icyo gikorwa cyo gucungira umutekano kigizwe n'ibikorwa byinshi bitandukanye bijyanye no gucungira umutekano ariko kigizwe no gukurikirana ibikorwa bya politike gukingira abasivile gufasha kwaka ibigwanisho abatabifitiye uburenganzira hamwe no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ku rugamba igikorwa cy'inteko za onu kigizwe kandi no gutegura amatora gukingira no gushishikariza abantu kubungabunga agateka ka zina muntu no gukurikiza amategeko ni igikorwa gikomeye kandi kibangamira amagara y'abagikora mu mwaka uheze onu itangaza ko abasirikare bayo mirongo itanu na batandatu bishe kubera ubwicanyi mu turere bakoreramwo ni nayo mpamvu bikenewe cyane ko abasirikare bategurwa cyane imbere yo kurungikwa mu bikorwa byabo byo gucungira umutekano kugira babe biteguye neza mu mpera z'ukwezi kwa kabiri no mu ntango z'ukwa gatatu abasirikare barenga igihumbi baturuka mu bihugu bishika kuri mirongo itatu bari mu gikorwa cya shanti dute kane bisigura intumwa z'amahoro mu bikorwa bya onu byo gucungira umutekano byateguwe mu gufasha abasirikare kwitegura ibishobora gushika iyo barungitswe ahantu icyo gikorwa cyatanguye n'umugambi wiswe global Global Peace Operation bikaba biyobowe n'ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga bwifatanyije n'ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe kwivuna abansi abaciye mu myiyerekano yiswe shanti dute kane baronse akaryo ko kwigishwa n'abamenyereza baturuka mu bice bitandukanye by'isi bongera baronswa inyigisho zijanye n'ibintu bishobora gushika aho baba barungiswe mu gikorwa cyo gucungira umutekano muri iyo myimenyerezo bararonse akaryo ko gusangira ubuhinga n'ubumenyi mu nzego zitandukanye umutegetsi mu gisirikare cya amerika general major james o Eford avuga ati nk'abasirikare ba amerika mu karere k'inyanja ya pacifique hamwe n'abagize ikigo cya amerika kijejwe umutekano ku isi turi n'iteka n'umunezero kuba twifatanyije na bagenzi bacu muri bangladesh mu gikorwa cyo gufasha abasirikare bava mu bice bitandukanye by'isi mu gikorwa cyo gucungira amahoro n'umutekano igikorwa cya shanti dute kane ni zimwe mu nzira zo kubandanya dukomeza imigenderanire hagati yacu twongera dukomeza imigenderanire hagati y'ibihugu byo ku isi hose
iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda maze rero mbifurije kugira umunsi mwiza murakarama mwari kumwe na thomas kamirindi
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.